rimwumva n'ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na cumi n'icyenda ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu naho kuri facebook mwadusanga kuri vowa radiyo yacu mwiriwe neza inshuti mwese muteze amatwi ni edirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba abo bapolisi mu bisanze aho zibereye poromike zose inspektion generale ya polisi yaciye isaba yuko tubaha ama exemplaire barabahaye dikeyi bashabaha no kuri flash bahe abo bawupezi uwo ni eme laurentine kanyana umushyikiranganje w'ubutungane Burundi avuga ku bitabo mpanabyaha bishya bigenga uburyo ibyaha bitohozwa bishobora kuba bitaragezwa ku bagenza byaha iyi nkuru n'amakuru y'imikino mu burusiya turagarukaho mu kanya gato amakuru yacu reka tuyahereye mu gihugu cy'uburusiya aho ikipe y'ubudage ari nayo yari isanzwe ifite uh, igikombe cy'isi imaze gusezererwa mu mikino y'igikombe cy'isi ibera mu gihugu cy'uburusiya mu itsinda f ubudage busezerewe bumaze gutsindwa n'ikipe ya koreya y'epfo nayo yasezerewe ibitego bibiri ku busa muri iryo tsinda rya f hakomeje ikipe ya Suwede na Mexique Suwede ikaba yatsinze Mexique ibitego bitatu byose ku busa ni ubwa mbere mu mateka ikipe y'Ubudage itsinzwe cyangwa se isezerewe mu mikino ya mbere yo mu matsinda dukomeza amakuru yacu mu rwanda perezida paul kagame kuri uyu wa gatatu yafunguye ibikorwa by'uruganda ruteranya imodoka zo mu bwoko bwa volkswagen ku ikubitiro uru ruganda ruzajya ruteranya imodoka ibihumbi bitanu ku mwaka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi i kigali mu rwanda uru ruganda rwa volkswagen rwatangijwe mu rwanda ruzajya ruteranya ubwoko bw'imodoka bugera kuri butanu izi modoka ni nazo zamuritswe aho uru ruganda rukorera mu cyanya cyahariwe inganda kiri masoro mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali imodoka zamuritswe zizajya ziteranyirizwa mu rwanda harimo volkswagen polo ni nayo igura make mu zamuritswe uyu munsi igura amadolari y'amerika ibihumbi makumyabiri na bitatu magana inani mirongo inani na rimwe ni ukuvuga asaga miliyoni makumyabiri n'imwe mu mafaranga y'u rwanda iyi modoka igura menshi mu zamuritswe uyu munsi ni volkswagen teramo monto igura amadolari y'amerika ibihumbi mirongo ine n'umunani n'ijana mirongo itanu n'umunani ni ukuvuga asaga miliyoni mirongo ine n'imwe mu mafaranga y'u rwanda afungura iki kigo perezida kagame yavuze ko iki kigo ari intambwe nshya y'urugendo rw'impinduka mu iterambere ry'ubukungu bw'u rwanda na afurika kikaba n'ikimenyetso cy'uko abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange bakwiye ibyiza aho guhora bahendwa n'ibyakozwe The facility undoubtedly represents a new chapter in Rwanda's uh, journey of uh, economic transformation.
perezida kagame aragira ati ni ukorohereza mu buryo budashidikanywaho ibihe bishya by'ubukungu u rwanda rwinjiyemo urugendo rw'impinduka z'ubukungu mu rwanda ariko harimo n'uruhare rwa afurika muri rusange ni amateka meza mu minsi iri imbere tunafite ihuriro ry'ibihugu bigize afurika yunze ubumwe nyoboye kuri ubu bizaba byiza kuvuga kuri iyi nkuru nziza icya mbere ni uko atari uguteranyiriza imodoka zikozwe neza aha hari no kuzabona abaguzi benshi kuziteranya ni kimwe mu bigize ishoramari hari no guhugura abantu gucuruza neza no guhanga udushya uru ruganda ruje gukemura byinshi ku bigendanye n'ubukungu bw'u rwanda minisitiri uziyendagije imana ushinzwe imari mu rwanda yabwiye radiyo ijwi rya amerika bimwe byitezwe kuzaboneka muri uru ruganda uruganda nk'uru rufite akamaro kanini mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu hari nko guhanga imirimo kuzana ubumenyi bushya mu rwego rwa tekinike ariko nanone uruganda mu bikorwa rukora mu mafaranga rwinjiza havamo n'umusoro wa leta ese hari icyo nka leta y'u rwanda izafasha ku buryo noneho n'umuturage uciriritse nk'abakozi ba leta ku buryo yabasha kuza guhaha hano ndakeka ko bateganya kugira imodoka z'ibyiciro bitandukanye kuva ku ziciriritse izo hagati n'izihenze ku buryo abasanga bafite ubushobozi bwo kugura imodoka bafite amahitamo ariko iri soko ntabwo rireba u rwanda gusa oya bashobora no kohereza no mu mahanga ariko bahereye cyane ku isoko ry'imbere mu gihugu ikindi barimo barimo kuvugana n'amabanki kugira ngo amabanki bumvikane uburyo bakorohereza abaguzi abantu bagura imodoka bagenda bishyura buhoro buhoro uru ruganda rurateganya kuzakaza abantu bari hagati ya magana atanu n'igihumbi kugeza ubu rwatangiye kumurika ku mugaragaro izi modoka ndetse bakaba banakangurira abaguzi kuba baza gusura izi modoka serije kamuhinda umwe mu bagize inama y'ubuyobozi ya volkswagen mu rwanda icyo twashishikariza abantu ni uko baza hano bakadusura muri special economic zone tukababwira ibiciro bakanareba izo modoka abantu bashobora kubwira ati twakwishyira hamwe tukagenda twishyura buhoro buhoro ibyo byo bizashoboka nibwo tugitangira imirimo yacu hano icyo dushaka ni ukorohereza abantu bose kuba batwara imodoka nziza kandi nshyashya ibintu byose bizarebwaho umuyobozi w'uru ruganda mu rwanda rugwizangoga mikayeli yavuze ko usibye kugurisha imodoka ku bazifuza mu rwanda hari n'izindi serivisi zirimo gukodesha imodoka ibigo bya leta n'iby'abikorera bazanashyiramo n'uburyo bwo gukora nka taxi voiture umuntu akajya ayikoresha ku masaha cyangwa ku munsi umwaka utaha kandi uru ruganda ruzatangiza uburyo bushya bwo gusangira imodoka ku bantu benshi aho umuntu azajya afata imodoka kuri sitasiyo ya volkswagen akajya aho ashaka kujya yarangiza akaza kuyisiga kuri sitasiyo imwegereye uru ruganda rwatangijwe rwari rumaze umwaka rutegerejwe na benshi kuko abantu bumvaga ko ibiciro by'izi modoka bishobora kuzaba ari bito ugereranyije n'imodoka zitumizwa hanze gusa benshi mu bari mu gikorwa cyo gutangiza uyu muhango ntibatinye kuvuga ko izi modoka zizagurwa n'u- n'ubundi n'abari basanzwe bafite ubushobozi bwo kuzitumiza hanze uru ruganda rwa volkswagen rusanzwe rukorera muri afurika y'epfo kenya na nigeria asumita kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Bamwe mu bapolisi bashinzwe gukurikirana ibyaha mu Burundi bavuga ko batarahabwa ibitabo mpanabyaha bishya bivuguruwe bakaba bagikoresha ibishaje. Mu bushikiranganji bw'ubutungane baremeza ko icyo kibazo bakizi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Fidel Dantoine Nsabimana.
igitabo mpanabyaha cyo mu burundi gishasha cashyizwe ku mukono n'umukuru w'igihugu itariki mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni mu gitabo kigenge n'ivyaha bitohozwa naco cashyizwe ku mukono n'umukuru w'igihugu itariki cumi n'imwe ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika uno musi bamwe mu nyamirama z'igipolisi aribo ba opeji baracakoresha ibitabo vya kera bernard dondo wabike umwe mu bategetsi b'umushikiranganji b'ubutungane arabishingira intahe jewe un officier de police judiciaire yaranterefonye eh, turiko turaganira sur un dossier d'un mineur yari en cours hanyuma ndamwuriyana ndamubwira nti raba article stele yo muri code penal yo 2009 iraguha isiguro y'ico kibazo mba amarambwira yuko iyo code penal vraiment batayizi muri komisariya yariko arakorera ko babandanya bakoresha l'ancien code penal kuri ico kibazo silvestre nyandwi umushikirizamanza mukuru wa repubulika mu burundi nawe nyene aravuga ko bishika agakoresha ibitabo vya kera akagira ko agira n'ico asaba abakorera mu gisata c'ubutungane saba opeji gusa kuko hariho n'aba substitute mu maparukiye wasanga itegeko ryarasohotse ariko ugasanga bariko bakoresha les anciens codes urashobora kuba usanga byarashitse nosaba yuko aho batarafitse imanza bobikosora hakiri kare ntihagire umwavoka azohava hadufatira kubera yuko le code eh, y'aba penale canke y'aba de procedure penale ari eh, ari suka y'umupeji n'umu OMP twese turahamagariwe kugira kigoro umwe wese akayirondera hirya no hino akayironka mu- nta muntu yoca agira urwitwazo ngo je ivyo ntavyo nzi ngo nta abaprocureur barahamagariwe kubwira ba OPG yuko bozirondera izo code aho bishoboka bakagiriwe ibintu vy'amafotokopi bakabibashikiriza emero hantine kanyana umushikiranganji w'ubutungane arafise ico abwira abo bapolisi bakora mu gisata c'inyamiramabi ndetse n'abarundi bose muri rusangi ku bijanye n'ivyo bitabo bishasha abo bapolisi mu bisanze aho ibe- zibereye poromike zose inspekisiyo generale ya polisi yaciye isaba yuko tubaha amayizampure barabahaye dikeyi bashobora no kuri furashi bahe abo bawopeyi rero je nibaza yuko umuntu umubwira akiyadiresa kuri inspekisiyo generale ya polisi kuko zirya kode zirakomeye murazi ko mu minsi iheze eh, ziri muri procedure ya promulgation haravuzwe amajambo menshi cyane abantu barafashe ibintu birimo uko bitari ifo yuko rero abanyagihugu ab- abantu bo muri administration eh, abapolisi hari ibintu byinshi byahindutse biraba ubuzima bw'abenegihugu biraba ubuzima bw'inzego zisanzwe zikora amatohoza rero ejo ntihazohave haba ikintu ngo abantu bavuge ngo ntikiri mu mategeko kandi kiri mu mategeko bamwe mu nyamiramabi bakorera mu ntara ya karusi baremanga ko ivyo bitabo bitarabashikira ariko bakavuga ko babwigwa ko biriko biragwizwa bigiye kubashikira umwanya uwo ari wo wose kimwe mu vyahindutse mu gitabo kigenge n'ivyaha bitohozwa harimo ko abajeje umutekano bashobora gusaka mw'ijoro atamutaye umushikirizamanza bafise ikaba ari imwe mu ngingo yiyamirijwe n'amashirahamwe mpuzamakungu n'ayo mu burundi aharanira agateka kazina muntu ikarusi fidel antoine sabimana ku bw'ijwi ry'amerika tugume mu burundi muri icyo gihugu hateraniye inama y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ku bijyanye no gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege umunyamakuru w'ijwi rya amerika evariste nziko banyanka adufitiye byinshi kuri iyo nama
iyo nama yuguruwe kuri uno wa gatatu n'ururirimbo ruhayagiza umuryango uhurikiyemo ibihugu bya afurika y'ubuseruko umuyobozi mukuru mfatakibanza bw'isata kijejwe ibyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege mu burundi dewusi niyo nkuru yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'iyo nama intumbero yo gutunganya iyi nama mu burundi biri mu ntunganyo isanzwe ihari y'uko buri mwaka tugendera ibihugu bibiri tuka rabira hamwe aho tugejeje gushyira mu ngiro ibyo tuba twarumvikanye mu kubahiriza amategeko ajyanye no korohereza abakoresha ibibuga by'indege bose baba abantu cyangwa abarungika bakongera bakakira ibidandazwa byabo ikaba rero ari inama twicarana tukarabira hamwe umwe wese aho agejeje hanyuma tugahanahana impanuro tukahanahana n'ubuhinga kugira ngo ibintu bitere bigenda neza ku neza y'abakoresha ibibuga by'indege bose abayitavye bavuye mu bihugu bibanyi basanga ikibuga c'indege ca bujumbura hari vyinshi kibuze ahambere naho kwakira ingenzi zivuye mu mahanga ziba zifise ibibazo vy'amagara no mu tanzaniyakazi akorera ku kibuga c'indege citiriwe julius nyerere yigeze kuramutswa igihugu ca tanzaniya mwana juma kombo anahagarariye muri iyo nama wujejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege muri ico gihugu ari mu badumye agatoke ku bibanza bitatu avuga ko bidakwiye deski zile nani sehemu ambayo ya kuhudumia.
Mufasoni Kombo avuga ati ibyo bibanza byo kwakiramwo abagize ibibazo vy'amagara ni bike ni intebe zitarenga zitatu imwe yononekaye murabona ko hoca haba ingorane icyo ni ikibazo ababijejwe bakwiriye gukora ibishoboka byose kugira ngo gitorerwe umuti kuko murabona ko ari ahantu hakenewe cyane Nyaraka kwa abiria.
hari ikindi abo bitavye iyo nama ya mirongo ine na kane y'ibihugu vya afurika y'ubuseruko babona ko ari ikibazo nahashikira abantu baba bururutse indege canke abagira bafata urugendo naho nyene bavuga ko ari hato bagasaba ko hogira igikozwe Serikali ya Burundi hasa katika upande wa sekta hii ya usafiri wa anga kuangalia umufasoni kombo arongera akavuga ati dusaba leta y'u Burundi kugira ico ikoze muri kino gisata cyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege kwagura ikibanza ingenzi zigira zifate urugendo canke izishitse cagurwe ikibonekeza nuko hano i Bujumbura haza indege nyinshi zirashobora kongerekana zikazana ingenzi nyinshi hamwe hogira igikozwe ndege na abiria wengi.
Deusi niyo nkuru umuyobozi mukuru mfata kibanza jejwe iby'uruja n'uruza hakoreshejwe indege mu Burundi aremeza ko ikibuga c'indege ca Bujumbura kitikwije naho hari bimwe bimwe vyakozwe mu ntumbero yo kwakira neza ingenzi akavuga ko mu mugambi wa kazoza wo kwagura ikibuga c'indege ca Bujumbura aho hose hari akahaze hazokosorwa aha twanababwira yuko hariyo n'imigambi rero dufise ku byo twasanze bidashoboka kubera ubuto bw'aho twakirira abantu turafise rero umugambi wo kubaka inyubako nshasha ingenzi zakirirwamwo kugira ngo noneho turonke ibibanza byagutse umwe wese ku bijyanye n'ibyo arimwo ashobore kwagukirwa n'ibyumba bitari bihari bikorerwa hamwe ibikorwa bimwe n'ibindi bishobore kuboneka kandi uwo mugambi turizeye ko mu gihe kitatebye cyane uzoja mu ngiro maze akarusho kakagaragarira amaso y'abantu bose ibihugu vya sudani y'epfo n'u rwanda ntivyitavye iyo nama y'iminsi ibiri igiriya mirongo ine na kane ku bijanye no gutwara abantu n'ibindi hakoreshejwe indege mu muryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko ku mvo zitamenyeshejwe bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika mu rwanda haravugwa ikibazo cyo kugwingira kw'abana imibare itangazwa n'ubuyobozi yerekana ko mu gihugu hose mirongo itatu n'umunani ku ijana by'abana bagwingiye mu gihe mu mujyi wa kigali babarirwa kuri makumyabiri na gatatu ku ijana mu kanya gashize mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu eugenia mukankusi yaganiriye n'imwe mu mpuguke zishinzwe gushakira umuti iki kibazo cy'igwingira ry'abana no kugikumira ni dogiteri alexi mucumbitsi umuyobozi ushinzwe imirire n'isuku mu kigo mbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda aratangira asobanura impamvu nyamukuru ubushakashatsi bwasanze zitera abana kugwingira impamvu ziratandukanye kubera ko impamvu imwe ntabwo ari ya- yatera kugwingira haba hari impamvu nyinshi zihuriranye zishobora gutuma umwana agwingira muri izo hari mu bwa mbere ni ukutabona indyo yuzuye cyangwa intungamubiri zihagije umwana aba akeneye cyane cyane kuva umubyeyi agisama umwana Eh, iyo umubyeyi rero atagize indyo yuzuye agisama eh, bituma noneho wa mwana uri mu nda nawe agira ikibazo cyo kubona indyo yuzuye hakaba rero hari no ku umwana akimara no kuvuka hashobora no kuba umwana atashobora konsa neza umwana ntashirwe ku ibere hakiri kare bigatuma uwo mwana rero igihe cy'amezi atandatu iyo bakomeje kumuvangira umwana ashobora kugwingira ah, iyo bibaye igihe kirekire ikindi none gikurikiraho ni uko hashobora kuba hari ikibazo cy'isuku nkeya iyo suku nayo ishobora kugira ibibazo ku mwana igihe umwana arya indyo irimo umwanda byashobora gutuma umwana agira imiswi izo miswi zigashobora gutuma umwana ashobora kugwingira cyangwa akagira imirire mibi ariko icyo gihe nabyo biba bisaba ko byaba igihe kirekire hari no gutinda noneho gushyira umwana ku ibere hari igihe ababyeyi nabo batinda gushyira umwana ku ibere ibyo nabyo bigatuma umwana ashobora kugira ibibazo by'imirire mibi ibyo bishobora kubona kugira ingaruka ku mwana ariko cyane cyane no ku mubyeyi umwana iyo umubyeyi nawe adashyize umwana ku ibere hakiri kare bimugiraho ingaruka ariko bikagira n'umubyeyi bigira ingaruka ku mubyeyi bikagira n'ingaruka ku mwana ariko hari n'ikindi gikomeye cyane cyo kudaha umwana imfashabere hakiri kare hari ababyeyi batinda guha umwana imfashabere cyangwa se bakamuha imfashabere ituzuye itari indyo yuzuye cyangwa bakayimuhera ku gihe kitari igihe cyangwa ugasanga idahagije ibyo rero nabyo biri mu bintu bishobora gutuma umwana agira igwingira cyangwa se agira imirire mibi byose bikaza gutuma umwana iyo bibaye igihe kirekire bishobora gutuma agwingira ariko hari n'ikintu tutakwirengagiza ikibazo cy'indwara y'indwara zahuriranye ku mwana atavuzwe vuba vuba icyo gihe nayo bishobora gutuma agwingira ariko hari n'ikindi tutashobora kwibagirwa ni amakimbirane yo mu rugo iyo ababyeyi bafite amakimbirane byanze bikunze bishobora kugira ingaruka ku mwana kubera ko umwana ntabwo agwingira kubera kubura ibiryo ariko hari n'ibindi byashobora gutuma ubwonko bw'umwana budakura bigatuma umwana agwingira noneho ibimenyetso byerekana ko umwana yagwingiye mwabwira abatwumva ni nk'ibihe umwana nk'uko nabivuze ko umwana ashobora kugwingira akiri no mu nda y'umubyeyi we umwana bakimusama iyo umubyeyi atariye neza umwana ashobora kugwingira kubera ko umwana akura mu gihagararo akiri no mu nda ariko agakura no mu bwonko bivuga ko rero iyo umwana yagwingiye hari ibimenyetso bimwe na bimwe ushobora kubona hari n'ibindi bimenyetso utashobora kubona mu byo washobora kubona n'ibyo umwana ashobora kuvuka adafite afite ibiro bikeya murabizi ko umwana avuka nibura afite ibiro bibiri n'amagarama magana atanu kugeza ku biro bitatu cyangwa bibiri bitatu magana atanu ni ukuvuga ngo rero umwana yavutse ari hasi y'ibiro bibiri n'amagarama magana atanu bishobora kuba ko umwana yagize ikibazo cy'imirire mibi yakiri mu nda bishobora no kumuviramo mu kugwingira icyo ni ikimenyetso umuntu yashobora kubona vuba vuba ariko noneho hari igihe washobora kureba indeshyo y'umwana ukagereranya n'imyaka ye ugasanga bidahwanye icyo ni ikimenyetso ushobora kubona vuba vuba ushobora kureba indeshyo y'umwana cyangwa ukareba umwana bavukiye rimwe n'ubundi ukabona we arakuze vuba vuba ariko undi atakuze vuba vuba iyo ugereranyije indeshyo n'imyaka byanze bikunze ushobora kubona ko umwana yagwingiye ikindi kutiyongera kw'ibiro hari igihe umwana atiyongera ibiro mu gihe kirekire umwana akaba avutse afite ibiro byiza ariko noneho uko atagenda arya neza atitabwaho ugasanga umwana agenda atakaza ibiro mu gihe kirekire ibyo bishobora kumuviramo imirire mibi no kugwingira bishobora gutuma noneho umwana yashobora kugwingira iyo bibaye igihe kirekire cyane ibyo rero bishobora gutuma noneho haza n'ingaruka zimwe na zimwe ushobora kubona cyane cyane iyo umwana atangiye kurwaragurika cyangwa se hari igihe agwaragurika igihe kirekire ariko cyane cyane hari igihe unabibona mu minsi iri ikuze cyangwa iri imbere aho umwana ushobora gusanga asibira amashuri kubera kurwaragurika cyangwa se kubera ubwonko bwe budafata neza ugasanga icyo gihe ibyo ni ibimenyetso bimwe na bimwe ushobora kugenda ubona ku mwana wahuye n'ibibazo byo kugwingira
mbere y'uko dukomeza nagira ngo mbaze gatoya kuri icyo kibazo cyo kuvukana ibiro bikeya bigaragaza nyine kuba umwana yaragwingiye akiri mu nda mwavuze ko agomba kuvukana ibiro bitari munsi ya bibiri n'amagarama magana atanu iyo umwana yavutse gutyo bigaragara ko yagwingiriye mu nda birashoboka ko icyo kibazo cyakemuka cyabonerwa umuti yaramutse abonye ibiribwa byiza bihagije biboneye icyo kibazo gishobora gukemuka noneho agakura kwa kugwingira kukahinduka
ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana ashobora kugwingira akiri mu nda ariko bishobora guhinduka imbere y'imyaka ibiri kuko umwana mu ya myaka ibiri hari ikintu kinini gishobora guhinduka mu kugwingira kwe kubera ko ubushakashatsi bwagaragaje ko hari mu gihagararo bishoboka ko umuntu hari icyo twakora imbere y'imyaka ibiri ariko inyuma y'imyaka ibiri biragoranye kugira ngo hari icyo twakorera umwana yagwingiye kubera ko ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana nibura imbere y'imyaka ibiri ubwonko bw'umwana buba bumaze gukura kuri mirongo itandatu ku ijana inyuma y'imyaka kugeza ku myaka itanu ubwonko bw'umwana buba bumaze gukura kuri mirongo icyenda ku ijana bigaragara ko rero imyaka imbere y'imyaka ibiri hari ikintu kinini twashobora gukora kugira ngo wa mwana tumukure mu bya kibazo yari afite cyangwa se mu kugwingira kwe imbere y'imyaka ibiri birashoboka ariko inyuma y'imyaka ibiri ni gake cyane ni ugusana ibyangiritse cyane ndabona ku murongo wa telefone batangiye kuduhamagara bifuza kugira icyo babaza ubwo nagira ngo nk'umwanya bamwe teodore turi kumwe na mwiriwe neza mwiriwe urahagana hehe
ndi hano kibagabaga nitwa teodore avuga imana yego ntabyumvise ngewe ikibazo nifuza kuba namubaza aradusobanura aratubwira uburyo amagara y'umwana avukana ese nko mu cyaro wenda baba batazi imikurire y'umwana ni izihe ngamba baba bafite ku buryo ibyo babigeza no mu cyaro n'abantu bafite imyumvire yo hasi utazi indyo zuzuye umwana yafata mu gihe avutse wenda nta biro byinshi afite cyangwa se akaba yagira icyo kibazo ese izo ngamba baba bazifite ko babigena mu cyaro nabo bakabimenya bakabasobanurira hari ikindi nigeze numvaho habaye haje abakangurambaga bakajya bashishikariza abaturage kurya indyo yuzuye kugira ngo umwana atabona ikibazo cyo kudina cyangwa cy'imikurire ariko usanga bamwe na bamwe usanga batabyumva neza cyangwa se akabikora ari uko leta yabimushishikariza ni izihe ngamba zifatika baba bafite kugira ngo noneho buri wese azabanje kubyumva ajya abikora ari ibintu bimurimo atajya leta yaba imushishikariza ngo abikore kubera igitego cya leta ntagira ibintu nicyo ngicyo nabazaga murakoze yewe urakoze cyane teodore rwose
ku bibazo bamaze kubaza ni byiza cyane ariko harabajije ngo ese abantu bo mu cyaro babimenya gute ni izihe ngamba zihari ni ukuvuga ngo cyane cyane kuba ngo nabo mu cyaro gusa ahantu hose ari mu mujyi ari mu cyaro hari ingamba zigomba gufatwa kugira ngo twese turebe ukuntu twahashya ikibazo cyo kugwingira cyane cyane izo ngamba nko ku bantu bari ku begereye ibigo nderabuzima hari inyigisho zihariye abaganga cyangwa se abaforomo baha abantu baje nk'abamama cyangwa se abapapa baje baherekeje ababyeyi kuri sepeni cyangwa kuringaniza urubyaro cyangwa gukingiza abana gusuzumisha inda aho ngaho habona indi nyigisho zihariye zishobora gufasha umubyeyi kugira ngo abone amakuru ahagije iyo byavuye aho ngaho rero dufite abajyanama b'ubuzima bari mu midugudu babonye izi nyigisho bashobora kudufasha kugira ngo babwire ababyeyi cyangwa se abaturage muri rusange uburyo twashobora kwirinda indwara z'imirire mibi cyane cyane hajemo no kugwingira ariko tukaba dufite noneho n'imfashanyigisho zagiye zikorwa kugira ngo zifashe abaturage kugira ngo babone iyo myumvire ishobora kubafasha guhindura muri ibyo ngibyo hari n'abafashamyumvire baba mu midugudu nabo turi kuganira nabo twabahaye ubumenyi kugira ngo noneho n'abo ngabo bajye begera ababyeyi kugira ngo babahe inyigisho nyazo zashobora gutuma noneho bakurikira ibintu byose birebana n'imirire mibi ishobora ishobora kuyirwanya ariko noneho no ku maradiyo twatangiye gukoresha amaradiyo ibiganiro biri guca kuri radiyo hari amakuru ari guca kuri radiyo agaragaza uburyo twashobora kurwanya imirire mibi abasabira abaturage rero ko bakomeza kumva amaradiyo yacu kugira ngo bumve inyigisho ziri kuvamo noneho banegere n'abayobozi babegereye bashobora kubafasha muri iyo mfashanyigisho Ye. twakire na leon
ego gihugu tuvugana nitwa leo kargo niyo ubundi mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu gisagara cya rumonge turabye izi ndwara zi- ziva ku mirire mibi cyangwa ku gufungura nabi mu kirundi cy'iwacu turabona yuko ari indwara zifata abantu benshi ariko nashaka kumubaza koko aya ma leta yacu yoba akora iki kugira ngo izi ngorane z'uku ziva mu gufungura nabi zihagarare na cyane cyane zisanga ziriko ziribasira abana kandi abana ari bo kenshi na kenshi tuba tuvuga tuti nibo rwaruka rw'ejo cyangwa burundi bw'ejo cyangwa ngira ngo ejo haza bw'u rwanda twashaka tuse tuva- tubaze uwo muganga koko amaleta yari abapolitike yo kugira ngo izi ndwara zihe- zihagarare kugwingira cyangwa imirire biva ku ku gufungura nabi cyangwa ku kurya nabi bihagarare saba murakoze ngaho ku ijwi rya amerika ariko turangiza dusaba yuko abayobozi b'ijwi rya amerika bovugana na cyane cyane na- n'iyi leta y'u burundi kugira tuze turumviriza ibij- ibiganiro bica ku ijwi rya amerika murakoze leo karigo urakoze cyane kuduhamagara Ah, reka noneho muganga agusubiza ikibazo cyawe ariko ndibwira ko wari buvuge cyane ku byo mu rwanda kuko guverinoma y'u Burundi ntabwo yamenya ingamba yafashe dr mucumbitsi leo karigo ari mu burundi ariko arashaka kubaza ikibazo cyerekeranye n'ibi bibazo by'imirire y'abana bituma bagwingira ingamba zaba zarafashwe nk'ingamba leta y'u rwanda yaba yarafashe uh, mm, ikibazo kimaze kugaragara imyanzuro yafashwe hagamijwe kukibonera umuti imwe muri iyo yaba ari iyihe
Eh, arakoze ku kibazo leo wabajije nk'uko namusubije koko hari ibyo nta- ntashobora gusubiza nk'iby'i burundi ariko byo mu rwanda byo ntashobora gusubizaho ni uko ikibazo cyose iyo ushatse kugira ngo ugikemure ufate ingamba ni uko ubanza kumenya ikibazo nyacyo gihagaze gute uburemere bwaho bumeze gute none ukamenya ni izihe mbaraga ugiye gucishiramo aha ngaha niko u rwanda rw- mu- muri gahunda y'u rwanda bashoboye kwicara bareba ikibazo dufite mu rwanda kingana gute uburemere bungana gute aho ngaho niho ikibazo rero cyatangiye gushakirwa umuti cyatangiye kuganirwaho aho rero cyashitumye noneho hari abayobozi ku rwego rw'igihugu kugeza ku muturage kiganirwaho ba- kugira ngo bashake ingamba hamwe ikindi ni uko hafashe ingamba zihereye mu mizi aho nk'uko twavuze kugwingira kw'abana cyane cyane bihera y'umubyeyi yasamye ni ukuvuga ngo rero turahera aho ngaho ku mubyeyi usamye ni gute twafasha umubyeyi usamye kubona indyo yuzuye bigatuma noneho dushobora no gukemura icyo kibazo ariko cyane cyane nk'uko muri gahunda z'u rwanda twebwe dufite gahunda yitwa gahunda y'iminsi igihumbi ihera umugore atwite kugira ngo twigishe umugore indyo yuzuye agitwite igihe umwana yavutse indyo yashobora gufata igihe noneho umwana atagomba gufata imfashabere gukingira ibi byose izo gahunda zose ziba zagiyeho hari iyindi ngamba zo kugira ngo duhe abana intungamubiri cyane cyane izo dukunda kuvuga eh, ongera intungamubiri na na agasashe kari karimo intungamubiri zigeze nko kuri cumi n'eshanu ababyeyi baha abana bavungira mu biryo umwana akabona izo ntungamubiri kugira ngo turwanye indwara z'imirire mibi cyane cyane n'ibura ry'amaraso ariko hakaba hari n'izindi ngamba zihari zo kugira ngo twihaze mu biribwa cyane cyane nko kugira akarima k'igikoni kuba dufite amatungo magufi cyangwa se kuremera abatishoboye mu buryo bwo kugira ngo nabo bakomeze kubona ubushobozi uwo ni dr alex mucumbitsi eh, umuyobozi ushinzwe imirire n'isuku mu kigo mbonezamikurire cy'abana bato mu rwanda avuga ku kibazo cyo kugwingira kw'abana mu rwanda nk'uko natangiye mbibabwira rero mu makuru y'imikino ikipe y'ubudage ari nayo isanzwe ifite igikombe cy'isi imaze gusezererwa nyuma yo gutsindwa ibitego bibiri n'ikipe ya korea y'epfo muri iryo rya- tsinda rya f ubu hakomeje ikipe ya suwede n'ikipe ya mexique Mexique gusa icyo twababwira ni uko sibwo bwa mbere ikipe ifite igikombe isezererwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ikipe y'ubufaransa yari yatsinze igikombe cy'isi isezererwa mu matsinda mu bihumbi bibiri na kabiri ubutaliyani bwatsinze icyo gikombe mu bihumbi bibiri na gatandatu isezerwa mu bihumbi bibiri na cumi mu matsinda esipanye itsinda mu bihumbi bibiri na cumi hanyuma isezerwa mu matsinda mu bihumbi bibiri na cumi na kane aha nshuti niho dusoreje amakuru yacu tubashimire ko mwaduteze amatwi ari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu